I'd invite you to take your Bible and look with me in Matthew chapter 9, and my text is from verse 14 down to verse 17.
Ah, datiyeni kuti wa tsiku lalero kuchokera m'buku la Mateyu chapter 9 ndipo muthenga wa tsiku lalero otiyang'ana makamaka mu ndime ya 13 ndi 14.
I am doing a series of messages on the parables.
ndipotu apa tikhala tikuyang'anabe mu nkhani zimene zikutchula nkhani za mafanizo
And in this particular chapter, Matthew chapter 9, verses 14 and 17, we have the parable of things old and new.
Ah, ndetu monga takhala tikuyang'ana mu chapter cha mateyu chimene chimokonza tikuona mbuku la mateyu chapter 9 kuti muli nkhani ya mafanizo mu vesi yakenso ya 14 kufika pa 17 pali fanizo la zinthu zakale ndi zatsopano We all have things in our possession that are both old and new.
Ah, timakhalatu ndi anthu amene amatsutsa kapena anthu amene amakhala kumalankhula pa zinthu zimene ndi zakale komanso ndi zanyuwani kupanda kuzonse zofanana
No matter how new something was when we first purchased it and brought it to the house, eventually it wears out and needs to be replaced.
komabe zilibe kanthu kuti chinthu chimene tachigulacho chinali chokongola chinali chanyuwani modani nthawi imene chimene chigula koma nkupita kwa nthawi imafunikatu kuchichotsa pamalopo nkuyikapo china And this is the parable here that we find our Lord Jesus Christ giving with regard to all of the old customs and traditions from the law that he now was coming to replace or fulfill by his work of righteousness.
ndetu apanso ndi pamene ambuye yesu akukalankhula akukayankha kapena kufotokozera za zinthu zimene zinalipo zakale monga za chikhalidwe komanso miyambo ya mchipangano chakale ndi kunena kuti iyeyo ambuye yesu wabwera monga olowa m'malo wa zinthu zakalezo Here in verse 14, it says, Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
monga mmene akulankhula mu ndime ya 14 akuti pomwepo anadza kwa iye ophunzira a yohane nati chifukwaninji ife ndi afarisi tisala kudya kawirikawiri koma ophunzira anu sasala
In verse 15, Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast.
ndipo yesu anati kwa iwo nanga anyamata a nyumba ya ukwati angathe kulira kodi nthawi imene mkwati akhala nawo koma adzafika masiku pamene mkwati adzachotsedwa kwa iwo ndipo pomwepo adzasala kudya So here then is the parable that he gives in verse 16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
ndifaika pationa tsopano fanizo limene ambuye yesu analilankhula mu ndime ya 16 iyo akuti ndipo kulibe munthu aphatika chigamba cha nsalu yaiwisi pa chofunda chakale pakuti chigamba chake chizomoka ku chofundacho ndipo chi- chichita chiboo chachikulu So things old and new. Here's a picture of an old garment that is torn, but you don't take and try to patch it with a new piece of cloth.
ndetu apa pamene pakuoneka sopano fanizo la chinthu chakale mchanyowa chatsopano chimene chikuonetsedwa kunena kuti simungatenge chinthu chimene mchatsopano kukachipika chigamba pa chinthu chimene mchakale
And then in verse 17, a second illustration. The Lord says, Neither do men put new wine. Here it says, into old bottles. That word bottles is actually wineskins, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved.
ndipo apanso tikuona mu ndime ya 17 pamene ambuye akulaso fanizo lina akuti kapena samathira vinyo watsopano matumba akale kapena matumba aphulika ndi vinyo atayika ndi matumba awo awonongeka koma athira vinyo watsopano matumba atsopano ndi zonse ziwiri zisungika
So if you read the first verses leading up to these verses, you'll see that our Lord Jesus Christ is going from place to place, preaching himself as the Redeemer who was to come, according to the Old Testament. He was healing the sick and he was identifying with sinners.
ndeto mukawerenga kuyambira mu ndima yake yoyamba kukafika kuma um, ndime izi zomwe tikuona zitiona kuna kuti ambuye yesu anali kuyenda tumalo ndi malo kudzifotokozera yekha kuti iyeyo ndiye muomboli amene wabwera ku dziko lapansi chifukwa yake anali kuchiritsa odwala ah, ndi kuyenda kulalikira This is why the Lord Jesus Christ came into the world to save sinners. And Paul said, Of whom I am chief.
ichitu n'chifukwa chake ambuyeso anabwera ku dziko lapansi kukapulumusa munthu wochimwa mmenenso ngakhale paulo ananena kuti mwa iwo ochimwayo ine ndine wamkulukulu wa ochimwayo And he was calling out different ones that these self righteous Pharisees looked upon as being ones that he should not even identify with.
ndipotu iye anali kuyitana makamaka anthu amene anali ochimwa amene pakati pa anthu samathanso ngakhale kuwafotokoza kapena ku- samayenera kukhala pakati pawo koma iye anali kupezeka pakati pa anthu ochimwa amenewo For example, in verse 9 of this chapter, Matthew 9 9, when he passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.
mwachitsanzo mukaona mu ndime yake anayi ya buku la mateyu chapter 9 ndime yake anayi akunena kuti ndipo yesu popita kuchokera kumene kumeneko anaona munthu dzina lake mateyu ali nkukhala polandirira msonkho nanena kwa iye nditsate ine ndipo iye anauka namtsata Matthew was a tax collector.
mateyu yudu anali munthu wokhomesa misonkho
These are ones they called publicans.
amene anthu amawatchula kunena kuti ndi akunja
And it wasn't just that he was collecting taxes, he'd have his table sitting right at the entrance of the city. And these were all over the place. So that when people brought their goods to market, they were stopped and they had to pay these publicans a tax that was to be given to the Roman government.
ndiye matu usiku kuti iye anangokhala chabe wokhomesa msonkho ayi koma kuti iye amachita kukhala ndi gome lake pa njira kapena kuti pa, pa chipata cholowera mu mzi- mu mzindamo mmene anthu podutsa pamene pamafunika kunena kuti azipereka ndalama azilipira msonkho wakatundu ndi ah, zinthu zimene ali nazo zimene ndi ndalama zomwe zimapita ku boma And they were looked upon by the people as very evil because, first of all, they were Jews who were working for the Roman government and collecting taxes from the Jews, and they hated that.
ndetu anthu awawa amaoneka anthu oyipa kwambiri m'maso mwa anthu amene amatolera misonkho popeza matchula kunena kuti ndi anthu akunja chifukwa poyamba amene amagwira ntchito imeneyitu anali ayuda amene amatolera misonkho ku ayuda anzawo kupereka ku Roma But also, they were very corrupt men because they always overtaxed. They knew how much they had to give to the Roman government, and yet they themselves lived off of what they gathered. And so they always charged more and kept a lot for themselves and enriched themselves.
komanso tuluse apo pokha anthu anali anthu achinyengo kwambiri chifukwa iwowo amadziwa mtengo umenepo malawa apasa kunena kuti atolere misonkho ndiye chimene amapanga anthu amaonjezera ama- amatchaja mtengo chamopitirira mcholinga chonena kuti asaleko ndi zina zake ndi akamatolera zapamwamba zosala zija amanthu aja kuti amalemera But here was one, even as evil as he was, who was the Lord's. The Lord saw him, it says in verse 9. Jesus passed from thence and saw him and called him. That's what he does with sinners.
ndetu apationa koma munthu wina amenetu ali wochimwa koma ali wake wa ambuye amene ambuye yesu anadusa kumenekoko namuyitana munthuyo amene ndi wochimwa
So this made the Jews already upset with the Lord Jesus Christ. They already disagreed with him as being the Son of God, and yet now those he was calling to himself did not line up with their view of who it is should be considered to be children of God.
ndetu ichi chinso n'chinthu china chimene chimapitiriza kukhumudwitsa ayuda anali okhumudwa kale pa yesu khristu kunena kuti yesu angakhale mwana wa mulungu komanso amakaona mtundu wa anthu amene iye amagwirizana nawo ndikumawayitana kumakadya nawo kunena kuti ndi anthu ochimwa ndifaye kamena kuti amene sangakhale mwana wa mulungu ayi In fact, to make matters worse, in verse 10 of Matthew 9, worse for them, it says, And it came to pass as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
komatu kuonjezeranso pamenepo chinthu china chomwe chikuonjeza kwambiri ka- kuonjeza chanzununkha mu nkhani iyi ndimeyake atena akuti ndipo panali pamene iye anali nkukhala pa chakudya mnyumba onani amisonkho ndi ochimwa ambiri anadzana akhala pansi pamodzi ndi yesu ndi ophunzira ake Do you see how this view of the Lord Jesus Christ goes against how men think that he should act?
ndeno mukuona ano mmene maganizo a anthu am- a- maganizo a ambuyesu anali osiyana kwambiri ndi maganizo a anthu chifukwa mmene an- anthu amalingalira kuti yesu yachita motani pa anthu amene Most people today believe and think that somehow they're supposed to clean themselves up and present themselves as pure before God, and then God will save them. That's their reasoning, that's their thinking.
anthu ambiri tungakhale masiku ano ma- panopa anthu amaganiza nena kuti iwo akufunika azikonze aziyeretse ndeno mulungu achitana kuyang'anira iwowo awapulumutsa kupeza kuti aziyeretsa koma izi sizi mmene ma- malemba alili ayi But the Lord Jesus Christ made it plain that he did not come into the world to save the righteous or those that see themselves as righteous, but to call sinners to repentance.
ambuye yesu tu analankhula poyera kunena kuti iyeyo sanabwere ku dziko lapansi kukapulumutsa munthu amene ali olungama ayi koma anabwera kukafunafuna munthu wochimwayo kuti atembenuke We know that if the Lord Jesus Christ has called us to himself by his Spirit, that he has made us to see our wretchedness and to know that we are nothing but wretched before him.
tidziwa bwinotu kuti ngati ambuye yesu atatiyitana ife atatikoka mkudza kwa iyeyo adzatisegulira maso ndipo tidzaona kuipa kwathu pa- pa- m'maso mwake kuti ife ndife anthu ochimwa ndipo tilibe kanthu kabwino pamaso pake koma ndife oyipa basi And yet it is for such sinners as we are that the Lord Jesus Christ came to pay the sin debt and to work out that righteousness on their behalf.
ndipo tidzaonanso ndi kuzindikira bwino kunena kuti ife ndife anthu ochimwa chifukwa chake yesu khristu anabwera kukapereka moyo wake chifukwa cha zolakwa zathu kukafa m'malo mwathu But this Jesus, as we see set forth in the Word, is an offense to those who think that it's by their works of righteousness that they'll be accepted before God.
komanso tiona kuti pamene ambuye yesu anabwera ku dziko lapansi anakakhalanso chokhumudwisa kwa iwo anthu amene amadzimva okha kukhala olungama pamaso pa mulungu He was an offense to the Pharisees, the religious leaders of the day.
mu nthawi imenetu anali chokhumudwitsa kwa afarisi amene anali akuluakulu a zipembedzo m'masikuwo They had all of these traditions and ways of purifying themselves that they thought the Lord Jesus should approve of, and he didn't.
ndi m'malo mwake iwo amakayang'anano miyambo ndi chikhalidwe zimene iwo amazipanga zoziyeresa kuona ngati kuti ambuye yesu abwera kuyang'anira zimene amazichitazo There are no works of righteousness that any of us can do that are going to bring satisfaction to a holy God.
komatu choziwika njenena kuti palibe chinthu china chilichonse kapena ntchito ina iliyonse imene ikhoza kutipangisa ife kukhala olungama kapena kubweretsa mgolo kwa pamaso pa mulungu In fact, in Isaiah chapter 64 and verse 6, the prophet Isaiah said this about our righteousnesses, put them all together, anything that we consider to be righteous, he considers them as nothing but filthy rags.
nchifukwa chake malemba mbula yesaya 64 ndi mayake ya 6 olankhula za munthu amene amaganiza zozilungamisa yekha malemba ato anatsimikiza bwino kunena kuti chimene timachesa kuti mchilungamocho sichitika anthu ayi koma chili sanza chabe kumaso pa mulungu He says, But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away.
Paku- ah, kuti pakuti ife tonse takhala ngati wina amene ali osakonzeka ndi zolungama zathu zonse zili ngati chovala chodetsedwa ndipo ife tonse tifota monga tsamba ndi zoyipa zathu kudukuza monga mphepo Now, I emphasize that because, again, we're looking at things old and new. If anybody thinks that somehow they're going to put some confidence in their works or their righteousnesses, then it is nothing but filthy rags, old rags that are worthy only to be thrown out.
ndetu monga mmene tikuyang'ana pa zinthu zakale ndi zatsopano tiona kunena kuti ngati munthu wina wake atakhala ndi kantchito kenake kapena machitidwe ena amene akonza mamulimbisa mtima nkumaona ngati pali chinthu chomsanga- chosangalatsa mulungu mwa iyeyo adziwe zonena kuti zimene akuyesa zosangalatsazo ndi zinthu zopanda pake m'malo mwake zimangomuwuluza iyeyo And therefore, as sinners before God, that's all we are corrupt, putrid, old, sinful rags.
ndipotu apa ndiwo amawu ationetsa bwino kunena kuti ifeyo pamaso pa mulungu ndife anthu achinyengo anthu ofunda anthu onyansa nsanza zoyipa But coming back to my text here, Matthew 9 and verse 11, you'll see this is what offended the Pharisees. That word Pharisees means the purists. They saw themselves as pure before God.
ndetu tikabwerera mu uthenga wathu kubuku la mateyu chapter 9 ndime ya 11 tiona kuti izi ndi zomwe zinakakhumudwitsa afarisi chifukwa afarisiwo amadziyesa okha kuti ndoyera pamaso pa mulungu It says, when the Pharisees saw it, when they saw our Lord Jesus Christ sitting down and drawing sinners to himself, they asked this question of the disciples Why eateth your master with publicans and sinners?
lero akuti ndipo afarisi pakuona ichi chimenepo anachionacho ndi paja pamene ambu yesu anadzikokera anthu ochimwa anthu ochimwa ndi amisonkho aja anasonkhana kwa iyeyo ndi akukabweranso pano kukafunsa ah, anabwera ndi funso akuti chifukwa chiyani mphunzitsi wanu apakafunsa kuphunzira chifukwa chiyani mphunzitsi wanu ali nkudya pamodzi ndi amisonkho ndi ochimwa
You can see already in verse 11 that they had no place themselves at this table with our Lord Jesus Christ. That's why they approached the disciples. They couldn't take their place as sinners before him.
mukamaonatu mundimeke ya 11 pamene iwo amakafunsa ophunzira kusonyeza zoona kuti afarisi amaziyesa olungama kwambiri monena kuti sakanatha kudya pamodzi ndi anthu ochimwa aja amene ali nali pamodzi ndi yesu n'chifukwa chake amapita kukafunsa kwa ophunzira And that's when the Lord said in verse 12, but when Jesus heard, they're not even talking directly to him, but he knows their thoughts and he knows their heart. When he heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
ndeno mundimeke 12 akuti pamene ambu yesu anamva sikuti anachita kubwera kukamva koma kuti ambu yesu amadziwa maganizo awo ndi akuti pamene ambu yesu anamva anati olimba safuna msing'anga ayi koma odwala So here they were busy about establishing their own righteousness, never perceiving their own need as sinners, as sick before God.
Tero mukamaona anthu amene amadziyesera olungama pamaso pa mulungu m'machitidwe awo iwowo samasowa dotolo kapena samasowa machitiso a zolakwa zawo pamaso pa mulungu And that's why he told them in verse 13 Go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
ndichifukwa chake yesu poyankhula anawauza ndime ya 13 ati koma mukani muphunzire chiyani ichi ndifuna chifundo sinsembe ayi pakuti sindinadza kudzayitana olungama koma ochimwa When he said there, quoting from the Old Testament, I will have mercy and not sacrifice, the law condemned them. And so what the Lord is showing is that even in the law, God purposed to show mercy through those sacrifices
pamene amakalankhulatu mawaonera kuti ndifuna chifundo sinsembe ayi mawuwa amakatenga kuchokera mchipangano chakale zimenenso zimakaonetsa kuti ngakhale chipangano chakale chimakawatsutsa anthu awo afarisi awa kunena kuti mulungu sakufuna nsembe ayi koma chifundo Here they were busy about their Here it says, not sacrifice. The Lord required sacrifice of animals, the blood sacrifice. But here it's talking about their labors and attempts by their works and offerings to appease God. But he said, that's not why the law was given. The law was given that the mouth might be stopped and every man found guilty before him, and that the only hope be in the Lord Jesus Christ.
ndetu anthu awawa amakakhala otanganidwa ndi kumagwira ntchito zawo kumakapha nsembe kumakapha nyama ndi kumapereka nsembe chimene ch- ah, chimapangidwa ndi manja awo ngati ntchito za manja awo zimene amakapereka nsembe izi ndi ambuye yesu tsopano akubwera kukawawuza kunena pamene ndabwera ineyo nsembe zija zatesedwa pakuti chimene chinafunika ndi ineyo yesu khristu So here's the context then for which the Lord begins to teach his disciples about things old and new.
ndetu apa pamene panayambira tsopano nkhani kuti ambuye yesu ayambe kuwaphunzitsa ophunzira ake pa zinthu zakale ndi zatsopano And you can see in verse 14 that these disciples were becoming distracted by these Pharisees who were trying to put a divide between them and Christ.
chifukwa mukamaona mu ndimeka 14 momuona amazonena kuti ah, ophunzira awa anayamba kusokonezedwa kusokonezeka chifukwa cha afarisi amene amabwera ndi maganizo awo kuti awasokoneze ophunzira aja ndi ambuye wawo yesu khristu They even got caught up in the hypocrisy, caught up with the false thinking of the Pharisees.
iwotu anafikapo mayamba kumatengeka ndi maganizo awo kopakopa afarisi aja See, their eyes were not on Christ at this time because they came to him, verse 14, the disciples of John saying, Why do we and the Pharisees fast? This is talking about John the Baptist, those that were following him, but thy disciples fast not.
ndi chifukwa chaketu akuti ngakhale ophunzira ake a yohane anabwera kwa iye akuti pomwepo anadza kwa iye ophunzira ake a yohane nati chifukwaninji ife ndi afarisi tisala kudya kawirikawiri koma ophunzira anu sasala
So here our Lord takes this opportunity where their eyes were being turned off of him and his work onto fasting and other ceremonies according to the law, and were not looking to him.
ndetu apa pamene ambuye yesu anakaona ndi kuyamba kulankhula nawo chifukwa anaona zonena kuti maso awo sanalinso pa yesu khristu ayi koma malo mwake anatengeka ndi miyambo ndi machitidwe monga kusala kudya ndi machitidwe ena amene anali kuchitika pakati pawo osati ndi yesu khristuyo Now, John the Baptist, though his message was, Behold the Lamb of God, yet he did according to the law. You see, he was still one of the last Old Testament prophets. And so, according to the law, he was calling the people to fast in preparation for the coming of Christ.
ndetu yohane mbatizi ngakhale mu uthenga wake unali wolozera anthu pa yesu khristu kuti onani mwana wankhosa wa mulungu komapo monga mwa chilamulo anthu aja kuwakonzekeresa kudza kwaja kwa khristu anawasira ah, anawalozera chilamulo chimene chimakawathandizira kusala zakudya kuti ayembekezere khristu When you go back under the Old Testament, there were certain times and seasons that the Lord Himself ordained that the people should come aside and fast. In other words, not eat or drink, but it was to be a time of worship.
ndetu mukamayang'ana mu pangano chakale inalipo nthawi imene ambuye analamulira kunena kuti ikhalepo nthawi imene anthu akufunika asamadye kapena kumwa koma azikhala ndi nthawi chabe yopemphera An example would be in the prophet Joel. If you look back with me, Joel chapter 2 and verses 12 and 13.
mwachisanzo nkhani iyi mukhoza kuiona m'buku la yobu yobu chapter 2 ndi ndime ya 12 ndi 13 just before the prophet Amos in the Old Testament. But it says in verse 12, Therefore also now saith the Lord, Turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. In other words, of judgment.
aya chapter 2 cha buku la yobu ndi meke ya 12 akunena kuti ndipo pokweza maso awo ali kutali sanadziwa nakweza mawu awo nalira nang'amba yesu mala yace nawaza fumbi kumwamba ligwe pa mitu pawo nakhala pansi pamodzi naye pa nthaka masiku asanu ndi awiri usana ndi usiku palibe mmodzi amene a- ananena naye kanthu popeza anaona kuti kuwawa kungu kwakukulu ndithu
So John the Baptist was not preaching fasting as a, a means of righteousness or holiness before God, but rather that it would be, according to the law, a time of humbling of the hearts of the people before this one that God had sent into the world, the Lord Jesus Christ. But the Pharisees made a work out of it.
ndetu ngakhale kuti yohane mbatizi iyeyo samakalalikira zakusala kudya ngati ntchito ya chilungamo kapena na mbali imodzi yonena kuti anthu azerese nkuzilungamisa koma makamuonesera monga chilungamo cha munthu wochimwa amene akalungamisidwa mwa iyeyo afarisi awa amakasungabe zinthu izizi monga mwa chi- ah, chilamulo kapena monga mwa mwambo We know groups and organizations today that organize days of fasting for the people because they want something in return. They're looking for something that by their works now God is going to approve them. That's not what the scriptures teach about fasting.
brother kenel pitize statement pathu anowanso tikudziwa kuti alipo anthu amene magulu awo anthu amene amapanga amamemba wanthu kuti ali ndi mapemphero ndipo akhala ndi kusala kudya ndi cholinga chonena kuti mulungu awachitire kanthu kena yonka ndimwe amaganizana kuti mulungu asintha zinthu chifukwa cha mapemphero awo amene ati achite posala kudya